murumva radiyo ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ribandanije ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi namwe mugitangura kutwumviriza mbere namwe mwatanguye kumviriza ijwi ry'amerika mugikanguka tongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fideni niyo ngabo ni jewe nyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya afurika arimwo n'ikiganiro iwanyu mu ntara naho guhera isaa cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro c'umuziki amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi mukuru w'igihugu c'u burundi pierre nkuru nziza yibukije abagumyabanga b'umugambwe cndd fdd ko gusenga imana no gukora politike bidasiganwa ayo majambo yumvikanye iminsi itatu gusa imbere y'uko umugambwe wiwe ugaragaza uwuzohagararira mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo mu burundi mwishikizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda ku kibuga c'indege ca gitega umukuru w'igihugu petero nkurunziza arongoye igikorane co gushima imana yasiguriye abagumyabanga igituma batunganije ico gikorane kurya twasenze bibiri na gatatu tuja mu matora bibiri na gatanu bibiri na cumi bibiri na cumi na gatanu biratandukanye no kwegera imana twiyimirije amatora y'uno mwaka turimwo kuko imana ifite ikibanza ca mbere muri cndfdd no mu mateka y'igihugu cacu burundi ni ukugwiza kabiri amasengesho muhora mukora aya ni amasengesho asozera ikiringo mu mugambwe cndfdd kuko ayandi mango nk'aya tuzoba turi muri mwaka mushasha no mu mateka mashasha isaya gufye ndakora n'amasengesho ntagira abantu bazamo n'amasengesho bose imitima ibiri mbabise mu rurazi rwo gusambura no konona oya kuko turi ku kiyaga gitukura tuba tujabuke bibiri na mirongo ibiri n'urugendo rushaka dutanguye nka rwa rundi abisere batangura ni urunyeri natwe turatanguye imbere hari amatora inyuma kandi hari abandi banekereje ndongozi zo mugambwe cndfdd namubwe ndongozi muri mu nzego mwaramuwe na cndfdd ngiki igihe cyo gutakambira imana rero kugira ngo inkomezi z'imana zuruke zice kuri twebwe zishikiye n'abenegihugu tujabuke turengane kandi turajabuka ekleziya gatolika yaratumiwe muri ayo masengesho yo kurangiza ikiringo c'intwaro ya petero nkuru nziza umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega niwe yaserukiye umuryango w'abemera ba katolika ashimira abahurikiye mu mugambwe cndfdd kubona bashize imana imbere sinobura kubashimira mwebwe mwashatse yuko uyu mugambwe wanyu ushira imana imbere kandi imbere y'abandi bose ese vyorama je nibwira ko yabahaye ubutumwa buhambaye ese vyorama amadini ayo ariyo yose mukama musoneye imana ayo madini abereka mukayikunda hanyuma mukayikorera kandi nimushobora kuyikorera mutadukoreye nimushobora kuvuga yuko muyihebeye mutihebeye twebwe bene wanyu twese uwo munsi twaje gukengurukaho umukama yatubaye hafi akadushoboza kugerageza kuva mu bibazo bitari bike twaciyemwo muri iyi myaka byaraduteye amarira bimwe byaraduteye intambara za misi yose umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yaneguye ariko ingene abo basangiye urugamba batera basubira inyuma mu bijanye no gusenga yanibukije abagumyabanga igituma ikibanza bakoraniyemwo catowe kugira ngo kiberemwo ayo masengesho biri turimwo biranezera imana duhagarika urugamba twahwaniye mu kwezi kwa cumi na kabiri bibiri na gatatu muri gihamagara niho twahwaniye twese duturutse imihingo yose abari mu ntara hirya no hino niho twagize icyo twita rasamburema hama duhejeje kuja hamwe twebwe indongozi twavuye ngaho mu gihamagara indege yatuzanye yatururukirije ku kino kibuga nyine hamubona akayabago twari dufise kijya gihe cyo gushima ivyo imana yari ikoze turabona neza yuko kagenda karagabanuka imana itubabare cyane gukoranira ngaha kaba akaryo keza ko kwirimbura turabe neza by'ukuri ubwo turabye iby'imana dukoreye mu kudukura muri ya magogwa niko tugihagaze no munsi y'iryo ikibazo nshikirije abagumyabanga bose umurindi twatanguranye wo gukunda imana no kuyikorera si wo tubona abagumyabanga bose nk'uko byari bimeze bikahise naho rero uburamutswe igihugu muri kino gihe anegura bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD umwepiskopi mukuru wa dioseze nkuru ya Gitega arashima bimwe bimwe mu vyaranguwe n'intwaro ya CNDD-FDD Musenyeri Ntamwana akavuga ko hakira gahazi abarundi benshi bamanye intekera ku mutwe bagasahurwa utwabo ibyo vyose mwaragerageje kubitorera inyishu kandi birashimwa mugabo uko gushimirwa ntiguhave kubatera ubute ntiguhave kubibagiza yuko urugendo rukiri kure umukama yaciye ku ndongozi zacu yaratubohoye ibyari bituboshe bitari bike ariko n'ubu ashaka gushirwa dushikanye ku iteka kumwidegembyo n'amahoro byuzuye arabona kandi akumva amarira y'abashonje kubera ubukene arabona kandi akumva amarira y'abari mu buhungiro batari mu gihugu cyabo cyane batarashika mu ngo zabo mwebwe bavukanyi muri muri sendedefudede jesi mbona igituma mutoshobora kurengera ibyo byose biri imbere mu maso byoshobora kutuburagiza maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije ico gikorane cyo gushimira imana ku bagumyabanga ba sendedefudede bitekanijwe ko kizosozegwa kuri uyu w'imana n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe amakuru yegereye indongozi z'umugambwe sendedefudede akavuga ko ari muri iryo koraniro hazotogwa umukandida azohagararira amatora y'umukuru w'igihugu ku igenekezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu no mwaka abanuganuganwa ko bazohiganirwa ayo matora n'abasivile pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka aturuka mu ntara ya bubanza na joseph butori cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu aturuka mu ntara ya cibitoke hiyongera ko abahoze ku rugamba ari bo evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa sendedefdede aturuka mu ntara ya gitega hamwe na gabriel nizigama umuhanuzi mu biro kwa perezida uyu akaba aturuka mu ntara ya muramvya mu rwanda ikigo ineza kabaya citaho abana bafise ubumuga bwo mu mutwe kivuga ko hari imiryango igikumira abana bafise ubumuga ico kigo kivuga ko nko mu turere twa nyabihu na ngororero hari n'aho bima bene abo bana ivyo gufungura claude ganza munyamagana yaduteguriye inkuru y'idonido mu mwaka w'ibihumbi bibiri abanyarwanda mirongo itanu na babiri ku ijana bonyine nibo babonaga amazi meza icyo gihe umuntu wo mu cyaro yakoreshaga amaritiro umunani n'ibice cumi na bitanu ku munsi bikaba byari kure yabarwa mu rwego mpuzamahanga angana na litiro makumyabiri umuntu umwe akoresha buri munsi mu isesengura bateguye icyerekezo makumyabiri makumyabiri bakoze bahereye ku kuba igihugu gifite amazi menshi ashobora gukoreshwa cyangwa gukenerwa mu buhinzi ibi birimo imvura zihagije hagati ya milimetero magana cyenda na milimetero igihumbi magana inani ku mwaka ibiyaga inzuzi n'imigezi byinshi hari kandi amazi menshi mu misozi miremire mu burengerazuba bw'igihugu ashobora gukoreshwa kuri ubu akagezwa mu turere tw'amajyepfo n'utw'amajyepfo y'uburasirazuba tuzwiho kubura amazi kugira ngo intego zijyanye n'ibirebana n'amazi zigerweho nk'uko zerekanwa mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri igihugu cyagombaga kongera umubare kugira ngo abanyarwanda bose bazabe bafite amazi anyobwa mbere ya bibiri na makumyabiri ibi ariko siko byagenze kuko hirya no hino mu gihugu hakiri abaturage batari bake batabona amazi meza cyane nta mazi dufite pe wumvaga makumyabiri makumyabiri ushobora kuzagira nta mazi mufite n'ubundi kumvaga ko twaba twarayagezeho ariko na n'iyi saha ntayo turabona urabona ko kikiri ikibazo nicyo cyuho ubonamo gusa muri makumyabiri makumyabiri bibiri na makumyabiri uko twayumvaga twumvaga tuzaba turi abantu bafite ukundi kuntu mbese ari impinduka yabayeho dufite iterambere ridasanzwe ariko ukuntu twari tubiteze ntabwo ari uko byagenze twari tuzi ko tuzaba dufite amazi hafi ariko nta cyahindutse na n'ibisanzwe none muri aka gace muvoma hehe amazi muyabona gute amazi garo rimwe hari igoti iguze na magana atanu ni amagare avoma none ubwo nka bije mukoresha ku kwezi y'amazi ibingana gute ugereranyije n'ibihumbi na makumyabiri byageramo by'amazi gusa by'amazi ubushakashatsi bwa gatanu bwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ku mibereho y'ingo mu rwanda bugaragaza ko ubu abanyarwanda bagerwaho n'amazi meza bagera kuri mirongo inani na barindwi n'ibice bine ku ijana bavuye kuri makumyabiri na batandatu n'ibice bitatu ku ijana bayabonaga mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane na mbere yaho abaturage bafite amavomo mu bibanza byabo aho batuye bageze ku icyenda n'ibice bine ku ijana bavuye kuri kabiri n'ibice bitandatu ku ijana bari bayafite mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'ine ubu bushakashatsi bwagaragaje ko makumyabiri na karindwi ku ijana by'ingo zo mu gihugu cyose zikoresha iminota iri munsi y'itanu ngo zigere hari amazi meza mu gihe mirongo itandatu na rimwe ku ijana arizo zikoresha iminota iri munsi ya cumi n'itanu bagenda gusa ku munsi hatunganywa metero kibi ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu na birindwi magana atandatu na makumyabiri zikwizwa mu gihugu hose naho ingo zigerwaho na serivisi z'isukura zavuye kuri mirongo irindwi na kane n'ibice bitanu ku ijana mu bihumbi bibiri na cumi ubu zikaba zigeze kuri mirongo inani na gatandatu n'ibice bibiri iyi mibare ariko hari abasanga idahura n'ukuri kw'ibiriho uyu ni bwana ntwari john williams usesengura ibyishyirwa mu bikorwa ry'icyerekezo makumyabiri makumyabiri imibare n'ibipimo fatizo bitangwa ntabwo akenshi bihura n'ukuri urugero ni uko usanga bikabirizwa cyangwa se bihanitse cyane nko kuwa mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi baravuga ko amazi meza azaba ari ku gipimo cya mirongo irindwi ku ijana ku banyarwanda bose ariko siko byagenze bikongera bikavuga ko mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi abanyarwanda ijana ku ijana bazaba bafite amazi meza nabwo ntabwo ariko byagenze nk'ubaho uhagaze ubu tuvugana hano i remera hashize iminsi itatu n'uyu wa kane batarabona amazi icyo kiba ari ikibazo niba mu mujyi wa kigali ahantu bashobora kumara iminsi itatu ine badafite amazi wakwibaza uti mu ntara byafashe bite nk'ikarama amazi ajya agera cyangwa akabura iminsi itatu ine atahagera uwo ni umudugudu w'icyitegererezo n'ujya mu mudugudu w'icyitegererezo mu bugesera hari abatuje bavuye ku birwa by'amazi na sharita uzasanga kubona amazi bigoye cyane abasenateri mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda nabo bigeze gukemangira imibare maze ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura busobanura ko umubare uvugwa ari ijanisha ry'aho ibikorwa remezo by'amazi nk'imiyoboro biri mu gihugu ko haramutse hakuwemo amatiyo imiyoboro cyangwa amavomero bidakora abafite amazi meza bashobora kuba hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu ku ijana naho hashingiwe ku ntego z'iterambere rirambye mu rwanda abafite amazi meza bashobora kuba cumi na rimwe ku ijana ahubwo nubwo abaturage batari bake bafite ikibazo cy'ibura ry'amazi meza ku rundi ruhande amazi angana na mirongo itatu n'umunani n'ibice icyenda ku ijana atakara adakoreshejwe bigahombya igihugu miliyari zisaga cumi n'imwe z'amafaranga y'u rwanda kubera ayo mazi atakara atageze ku baturage buri mwaka ibi bituruka ku kuba imwe mu miyoboro ishaje bigaterwa kandi n'ivugururwa ry'ibikorwa remezo bindi birimo imihanda n'amazu yubakwa rimwe na rimwe bikagenda byangiza iyo miyoboro ubutegetsi buvuga ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane aribwo abaturarwanda bose bazaba babona amazi meza kandi bwaragabanyije ingano y'amazi apfa ubusa akameneka atageze ku bafatabuguzi akava kuri mirongo itatu n'umunani n'ibice icyenda ku ijana biriho ubu bikagera kuri makumyabiri na gatanu ku ijana u rwanda rukazabifashwamo n'igihugu cy'ubuyapani mu gihugu hose hagiye hatangizwa imishinga yo kongera ingano y'amazi hafi muri buri karere kugira ngo intego yo kugeza amazi ku baturarwanda bose izabe yagezweho ijana ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane uretse ikibazo cy'amazi akiri make hamwe na hamwe akaboneka inshuro nke mu cyumweru cyangwa kikaba cyanarenga nta mazi mu mavomo ikiguzi cyayo nacyo hari abasanga gihanitse cyane ikindi kibazo navuga cyabayeho muri myaka makumyabiri mu bijyanye n'amazi ni ihuzagurika mu bijyanye no kwishyuza amazi mu bijyanye n'ibigo bifata ibyemezo ku mazi mu kwishyuza rero hagiye habaho ihuzagurika rikomeye mu minsi ishize ndetse byabaye ikibazo cyatumye na minisiteri zimwe zihaguruka zisaba ko abaturage basubizwa amafaranga ku mazi bari bishyujwe mu buryo bw'umurengera ariko binajyana no kuba ikiguzi cy'amazi cyarazamutse mu buryo buhanitse ibiciro by'amazi biteye ku buryo inganda zishyura amafaranga magana arindwi na mirongo itatu n'atandatu kuri metero kibe imwe amavomo rusange akishyura amafaranga magana atatu na makumyabiri n'atatu kuri metero kibe abakoresha hagati ya litiro ibihumbi bitanu na litiro ibihumbi makumyabiri bishyura magana arindwi na makumyabiri kuri metero kibe abakoresha hagati ya makumyabiri na mirongo itanu bakishyura magana inani na mirongo ine n'atanu kuri metero kibe imwe naho abakoresha hejuru ya metero kibe mirongo itanu bishyura amafaranga magana inani na mirongo irindwi n'arindwi kuri metero kibe imwe abandi bakoresha amazi batabarirwa mu nganda ntibanabarirwe mu ngo cyangwa se amavomo rusange bajya bishyura amafaranga magana inani na mirongo irindwi n'arindwi igihe batarengeje metero kibe mirongo itanu ku kwezi bazirenza bakishyura amafaranga magana inani mirongo icyenda n'atanu kuri metero kibe imwe claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika ababandanya kutwumviriza mu mwanya ukwirikira turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu tujya mu burundi noneho aho umuryango w'urubyiruko rwahunze ubutegetsi buriho muri icyo gihugu uvuga ko uhangayikishijwe n'uburyo amatora arimo gutegurwa mu gihugu cyabo baravuga ko hari umwuka mubi hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abatavuga rumwe naryo bityo bagakeka ko hashobora kwaduka izindi mvururu nk'izabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zigatuma abandi barundi bahunga igihugu barasaba urubyiruko gukomeza kunga ubumwe bakanasaba leta gufata ingamba zo gukumira imvururu zishoboka Pierre Claver niyo nkuru umuhari mpuzamakungu ugwaruka muvuma international de la jeunesse burundaise ugwiriyemwo ugwaruka gwahunze uburundi yamara abawurongoye bavuga ko urimwo n'abakiri mu gihugu uwo uratewe amakenga n'icuka kiranga itegurwa ry'amatora asigaje amezi atatu ngwabe ina rukundo karen kelly ni umuvugizi wawo ayo matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko ategurwa mu musunikano abanyagihugu batojwe ku nguvu intererano basanzwe bibereye mu bukene ntangere ubutabikoze imbonerakure zikamurara ku mugono zikamutoteza murabona kandi ko ubwicanyi muri ino minsi bwasubiriye kugwira hamwe no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abo biketse bose ibyo bikunyurwa kandi n'uko atabwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro no gushikiriza amakuru uh, bukirangwa mu gihugu cacu biboneka rero neza ko uh, abanyagihugu uh, batari biteguriye kuja mu matora uh, kuko umutima utari mu nda urwo runari mpuzamakungu rurimo n'abari mu bihugu bitandukanye harimo ugwaruka harimo u rwanda ubuganda tanzania kongo iburaya n'ahandi aba baganiriye n'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda bari n'ikindi bongera ko ko hari igice kinini c'abahunze kitazogira uruhara muri ayo matora ubwa mbere nabasaba ko babanza guhagarika ubwicanyi bagahagarika eh, akarenganyo hakaba ubutungane kuri bose abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose igihugu aho kigeze haba mu by'ubutunzi haba mu bya politiki haba mu by'imibano si uno munsi wo gutegura amatora kuko amatora amaze kuba kuva ibihumbi bibiri na cumi abantu basemerera ibihumbi bibiri na cumi na gatanu biba akamaramaza gushika n'aho dushyitse aho uno munsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri rero ari nyishu ahubwo no kwica n'icokize ni ugusongera isibe mu gihe cya demokarasi amatora cyari ikintu cyiza cyane kuko bituma uwo abanyagihugu bonyine bashimiye imigambi afise ari we atwara igihugu ariko mu bihe bitandukanye amatora yagiye araba umuntu ntiyovuga ko hari kenshi amatora yagiye yatoye inyishu ibibazo abarundi bari bafise uwo muhari mijeb ubona ko ayo matora azogira ingaruka nyinshi ku gihugu uwo muvugizi wawo ati n'imvururu zishobora kwaduka ababijejwe batahabereye magabo ni uko hazotunganywa amatora atigenga amatora y'inginamico atazoba yizewe na gato uh, atabwisanzure umunyagihugu azoba afise ikindi nyamukuru ahubwo dufise ubwoba ko hashobora kwaduka ubwicanyi bw'ikivunga atagikozwe hama kandi n'impunzi zishobora kubandanya kwiyongera uh, nk'uko n'ubu zidasiba guhunga uravye ibiharuro vy'impunzi uh, nshasha muri kongo no muri tanzania imvururu uko zokwaduka inyuma y'amatora hamwe ibintu vyobandanya uko biri uno munsi ntawovyigiza kure itandukaniro rihari gusa uh, hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni uko kare umuntu yagerageza agasohora ivyiyumviro ubutwara umugwiseni uri kurategura amatora mu gihugu we warizeza akavuga ko aya matora ariko ategurwa neza pierre claver kazihise ahamagara inzego z'umutekano kurikanura kugira ngo ziyacungere neza yabivuze mu nama yagiranye nabo mu kwezi guheze murazi yuko izo nzego ari iz'umutekano zo kwivuna abansi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho umutekano w'abantu umutekano w'aho ibikorwa by'amatora biba zirafasha cyane kugira ngo ibyo biranguke byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bobifashamwo kugira ngo ko bene igihugu bagende mu matora batekanye bafise umutima mu nda bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe atakibahungabanya mijebe uhamagarira urwaruka ruri mu gihugu kwirinda gucanishwamwo n'abanyepolitike ibihugu byakiriye impunzi navyo nka tanzania bizikingire koko ico twobwira urwaruka muri bino bihe biboneka yuko abanyepolitike bagomba kubacanishamwo mu kubabibamwo inzankano zifatiye ku moko bagomba kubarutishanya abandi bafatirwa mu bukene barimwo twasaba yuko uko biri kose urwaruka rwose aho ruri aho guhemukira mwene wanyu gutoteza cyangwa kugirira nabi ubundi bisa no kwisamburira ko nk'imene kuko uburundi budukeneye twese atanumwe avuyemwo ahubwo ariho dusaba yuko icyo umwe wese yokora yobanza kwiyumvira ingaruka nziza cyangwa mbi byogira ku gihugu kubera nta mvura igwa idahita uwo muhari mpuzamakungu gwaruka muvuma international de la jeunesse burundaise bushize hamwe n'urwandiko rurimwo ayo makenga mu gihe umugambwe uri ku butegetsi cndfdd bitegekanijwe kuzoshikiriza umukandida aza guserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa mungu w'iyindwi azoba asanze abandi bakandida batandatu barimo n'abigenga pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru turaguma aho nyine mu Burundi urukiko rukuru rw'ingozi rwaraye ruhanishije abarwanashyaka cumi na bane ba senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi igifungo cy'imyaka icumi n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri by'amarundi rumaze rero icyo gihe kubahamya ibyaha byo guhungabanya umutekano abo barwanashyaka bakomoka mu makomine ya kiremba na marangara mu ntara ya ngozi bari basabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cy'imyaka cumi n'itanu inkuru ya desire hatungimana abo banywanyi b'umugambwe senere bapfunzwe bagirizwa ibyaha byo gushaka kwica abantu gusambura amazu hamwe no kurandura imirima y'ikawa ibyo byabereye ku mutumba kagina muri komine marangara hafi y'urubibe ihana na komine kiremba abanywanyi b'umugambwe wa gatongwasa bavuye kugurura ingoro yabo muri iyo komine ya marangara abanywanyi b'umugambwe urongowe na gatongwasa barahakana ibyo bagirizwa n'umushikirizamanza wa repubulika ingozi benshi muri abo cumi na bane bavuga ko batarigera bahonyora kuri uwo mutumba wa kagina umushingwamanza abajije igituma aribo bafashwe benshi bishura ko bazira umugambwe barimwo senel mbere bose bakemeza ko batanzwe amazina n'abakeba babo b'imbonerakure boneka ivyerekana ni uko bagiye barafatwa umwe umwe bukeye ata n'umwe bafatiye aho vyariko birabera parike yaciye ibasabira gupfungwa umwe umwe imyaka cumi n'itanu ku caha co gushaka kwica abantu kuko berekanye amafoto y'abahakomerekeye cane mbere baraja mu bitaro ku caha co gusambura amazu bagenda bariye bongera banywa ibintu mu mabutike ntibarihe basabiye gufungwa imyaka itanu hamwe n'umwaka kubera bononye imirima y'ikawa bagirizwa ko baziranduye bazitwara bazikubitisha abari kuri iyo santere ya kagina umushingwamanza yongera asabira gusubiza ibintu by'abanyagihugu vyononywe abanywanyi b'umugambwe senel bahanishijwe na sentare gufungwa imyaka cumi n'ihadabu y'ibihumbi majana abiri mu mafaranga y'amarundi umwe umwe banasabwa kuriha abantu bakubiswe bononerwa n'ibintu imiliyoni cumi na zibiri bayateraniye abajyango b'abo bantu bafunzwe hamwe n'abababuranira bavuga ko batangaye kuko bari biteze ko hari n'abake bafungurwa bakavuga nk'umukecuru w'imyaka mirongo itandatu yafashwe yagirizwa gushaka gufasha mu gutanga ibigwanisho byakoreshejwe n'aba banywanyi b'umugambwe wa gatongwasa umukecuru akiregura avuga ko bamusanze mu kigo ariko ararondera utwo ateka abonye abo bantu uko bangana aratariruka n'abaca baja mu byo babonye byose harimo n'ibisate by'inkwi yanikiye batwara kugwana abanywanyi b'umugambwe senel bakaba bari bafashwe igenekezo ya cumi na gatanu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibibiri na cumi n'icyenda aho mu ibohero rikuru rya ngozi hakaba hari n'abandi banywanyi b'umugambwe seneri cumi n'indwi bafunzwe bagiriza ibyaha nk'ivyo nabo bagiye barafatwa umwe umwe bavuye kugurura ingoro yabo muri komine ya nyamurenza muri bo harimwo abaserukira umugambwe mu makomine ya nyamurenza na gashikanwa igitangaza benshi ni uko mu gihe cyose batanye mu mitwe hafatwa abasene abasende dfdd ntibafatwe kandi bakomeretse ku mpande zose mbere bakanavuga ko hari umunywanyi wo mugambwe senere yishwe muri iyo mishamirano ariko atambonera kure n'imwe mu bamwishe yigeze ihagarikwa deziratunga imana kigali ijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi ry'amerika ribatwara i kigali mu rwanda aho leta y'u rwanda iburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'ubushinwa kwirinda umujyi wa wuhan wagaragayemo icyorezo cya corona virus mu kiganiro rero n'abanyamakuru madame diane gashumba minisitiri w'ubuzima yavuze ko hari impungenge ko uwajya muri uwo mujyi yakwandura icyo cyorezo kugeza ubu kitarabonerwa urukingo erike bagira ubusa yari muri icyo kiganiro byumvikana nta shiti ko leta y'u rwanda igamije kuburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'ubushinwa ko bagomba kwitondera umujyi wa yohani wagaragayemo icyorezo cyizwi nka novo corona virus ni icyorezo cyagaragaye kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize abiri na cumi n'icyenda kandi inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu kitarabonerwa urukingo ruzwi na cyane ko ngo kikiri gukorwaho ubushakashatsi madame diane gashumba minisitiri w'ubuzima mu rwanda aharagaruka ku bimenyetso bigaragara ku bafashwe n'icyo cyorezo ni indwara igaragaza uko tubyita mu rwanda mu mvugo isanzwe dukoresha yigaragaza nka giripe ariko giripe ikaze ariko ushobora kuvamo n'umusonga iyo ndwara rero igaragazwa n'ibicurane inkorora gucika intege n'umuriro mwinshi hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bitatu ariko iyo virusi ni nshyashya ku buryo n'ubu abantu baracyayikorera ubushakashatsi bwisumbuye kubera ubukana bw'icyo cyorezo ubu ngo ubushinwa ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms bafashe ingamba ku mujyi wa yohani korona vayirasi yagaragayemo minisitiri w'ubuzima mu rwanda agaheraho asaba abanyarwanda bagenda mu bushinwa kwirinda uwo mujyi ndetse no gukomeza gukaza ingamba z'isuku hariya habonetse ibyorezo icyorezo muri uriya mujyi wa yohani nabo babujije abantu baho gusohoka n'abandi gukomeza kujyayo kugira ngo icyorezo kidakwira ahenshi natwe rero icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara kuko ni indwara yandurira mu mwuka iyo umuntu ahumeka buriya umwuka urasohoka hari udutonyanga tw'amazi umwuka duhumeka uba ugizwe n'amazi n'uko tutayabona utwo dutonyanga nitwo dushobora kugenda tukanduza umuntu ukwegereye cyane ikindi ibicurane ubwo bakora mu bimyira by'umuntu wanduye icyo nacyo cyakwanduza ibyo rero ingamba nanone ni isuku guhora umuntu akaraba intoki ibyo rero nibyo tugira inama cyane abanyarwanda uretse ubu butumwa burebera igihugu nk'u rwanda n'abagituye muri rusange kuri iyi ndwara ya korona vayirasi u rwanda runavuga ko rwaganirije abafite mu nshingano gutwara abagenzi mu ndege byose bigamije ingamba zo guhangana n'iki cyorezo cyahawe izina rya korona vayirasi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kitaragera ku mugabane w'afurika twagiye ibigo bitwara abantu bicaye mu kirere ko bagomba kugira akantu ko kwipfuka ku munwa no ku mazuru kugira ngo wa umwe umugenzi umwe cyangwa babiri batwaye ataza kwanduza abandi bari mu ndege ibyo bakaba baratangiye kubikurikiza ikindi ni ukuganiriza abari mu ndege nk'uko babaganiriza bababwira umutekano wo mu ndege kwizirika umukandara iki nacyo ni ikintu bagomba gutangira kuganiriza abo batwaye mu ndege no kugira ibikoresho byo gukaraba bishobora kwica utu dukoko zaba inzego z'ubuzima mu rwanda iz'abikorera ndetse n'izifite mu nshingano ibikorwa by'ubukerarugendo zumvikanisha ko amakuru kuri iki cyorezo azafasha kukirinda zigatangaza ko ziri gukoranira bya hafi kugira ngo hatagira uwakwibasirwa n'iki cyorezo kugeza ubu bivugwa ko kitarabonerwa urukingo imibare itangwa n'inzego z'ubuzima iravuga ko abagaragaweho na korona vayirasi bakaba bakaba hafi magana atatu kandi ko bane kimaze kubahitana ku rundi ruhande bishobora kuzamura icyoba n'urwikekwe ku bacuruzi b'abanyarwanda baranguraga ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'ubushinwa ni mu gihe ubushinwa bushyirwa mu bihugu bya mbere bicuruzanya n'u rwanda leta y'u rwanda ikavuga ko nta munyarwanda ikumira mu buhahirane n'igihugu cy'ubushinwa ahubwo ko ikibareba ari ukwirinda kujya mu mujyi wa yohani korona vayirasi yagaragayemo u rwanda ruravuga ko kugeza ubu uyu mujyi ari uwo gusa iki cyorezo kirimo ariko mu bitangazamakuru bitandukanye haravugwamo za hongi kongo n'ahandi inzego z'ubuzima zo zigasubiza ko bake mu bagaragaye ahandi hatandukanye bari baravuye mu mujyi wa yohani ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ko uyu munsi ku wa gatanu mu kanya katarambiranye tuza kubaha umwanya mu gasuhuza inshuti n'abavandimwe nimero rero ni ya yindi kuri whatsapp turi kuri kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mukaduhamagara hanyuma tukabaha umwanya mugasuhuza abo mwifuza gusuhuza inshuti abavandimwe ndetse n'ababyeyi
jabala njabala nyabula familiya ntawasabula yesu ikomsovara ugasha
reka rero mbashimire mwe mwese mwadukurikiye nshimire na bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma mbasigire ako karirimbo kitwa onkutude mukomeze kugira umunsi mwiza
tuteseka bulu bulungi my baby tukole
dushimire bagenzi bacu b'iwanyu mu ntara mu masegonda make cyane igihe cy'isaha cumi na zibiri murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha